Iri ni ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda turaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe na Fidel Niyongabo nzi icyabiteye hari umuyobozi umwambye ngo ntiwiyamamaze ndaceceka abaturage barambye bati ni tutagutora turahagarika gutora twitahire twese twigumure ubwo mpitamo kubahiriza ibyifuzo byabo bari kwiba amajwi iyo umuntu tudashaka ko ashaka kuba tuyobora uko dushaka tombo bari kudutekinika bigende uri umunyamakuru ndabizi ibyo bareke dutore bitunyure abo n'abatora mu rwanda bavuga ku matora y'abayobozi b'inzego zo hasi mu rwanda iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya gato nyamara reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru twateguriwe kandi tugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi
mwaramutse fideli mwaramutse inshuti za radiyo ijwi rya amerika aya makuru tuyahere ku nkuru ivugwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika abakandida bari ko barondera guhiganira imiga guhara- guhagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe bo mu migambwe uko ari ibiri y'abademokarate n'abarepubulika bariko barazunguruka mu bice bitandukanye byo muri leta ya new hampshire biyamamaza ni mu gihe kuri wa kabiri ariho haza kuba amatora ya mbere muri iyo leta mugenzi wacu thomas kamirindi ari muri leta ya new hampshire yarakurikiranye ukungene uku kwiyamamaza kuriko kuragenda abidushikireko
biro by'amatora birafungura saa kumi n'ebyiri mu gitondo ariko ubwo biraba ari saa saba y'amanywa ku isaha yo mu burundi no mu rwanda birafunga saa moya y'ijoro hano muri new hampshire amatora y'amajonjora nayo aba mu ibanga ejo rero abakandida bo mu mashyaka yombi abademokarati n'abarepublikani bashyize imbaraga nyinshi mu bikorwa byo kwiyamamaza muri iyo leta ya new hampshire buri saha wasangaga buri wese asimbuka ava muri mitingi imwe ajya mu yindi kandi hari hakonje cyane bikomeye urubura rwiriwe rugwa umunsi hose hose hose hari urwererane gusa ariko mitingi rero zibera mu mazu imbere hashyuhije abakandida bamwe wasangaga basa n'abashaka gusarara kubera amadisikuru menshi bavuze ibikorwa byo kwiyamamaza byarakomeje kugera bitinze mu ijoro impamvu z'izo mbaraga ni uko abakandida bazi neza ko leta ya new hampshire ifite uruhare rw'umwihariko muri aya matora y'amajonjora abaturage bayo mirongo ine na bane ku ijana ntibagira aho babogamiye mu bya politiki ku buryo bashobora gutora uko babishatse mu bademokarati cyangwa se mu barepublikani abahanga mu bya politiki kandi baremeza ko abakandida benshi batsindwa uyu munsi bashobora guhita basezera ku mugambi wabo wo kujya mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mu ishyaka ry'abademokarate abakandida ni babiri gusa hillary clinton watsinze gato cyane amajonjora ya mbere amaze icyumweru abaye muri leta ya iowa arahabwa amahirwe make k'uwo bahanganye bernie sanders aramurusha amajwi agera kuri cumi n'atatu ku ijana mu bipimo by'agateganyo bernie sanders yinjiye muri aya matora atazwi kandi adahabwa amahirwe nka hillary clinton ariko buhoro buhoro yagiye amurya isataburenge agenda azamuka mu majwi cyane cyane mu rubyiruko ndetse no mu mafaranga amafaranga arakora cyane mu matora ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika naho mu ishyaka ry'abarepublika abakandida batatu batsinze amajonjora yo muri ayowa ni nabo bagihabwa amahirwe donald trump wabaye uwa- wa kabiri ku buryo butunguranye muri ayowa araza ku bwa mbere ted cruz watsinze aho muri ayowa arahabwa amahirwe ya kabiri naho mark rubio araguma ku mwanya wa gatatu nka- nk'uko yawubonye muri ayowa mu bandi basigayeho mu barepublika barimo jeb bush umuhungu wa muru, umuhungu na murumuna wa ba bush bombi ko ari babiri bategetse leta zunze ubumwe za amerika abahanga mu bya politiki bemeza ko uwo ari we wese rero muri abo basigaye utageza ku majwi icumi ku ijana uyu munsi ashobora guhita asezera muri aya majonjora usibye kwiyamamariza muri za mitingi ku bakandida mu bantu basanzwe ku giti cyabo telefoni ziracicikana ubutitsa bashishikarizanya kujya gutora ariko kandi banabwirana uwo bakwiye guhitamo ikoranabuhanga naryo ni uko rirakoreshwa cyane thomas kamirindi ijwi rya amerika i manchester umurwa mukuru wa leta ya new hampshire arakoze mugenzi wacu thomas kamirindi tumusabe aguma dukurikirana nira ayo matora tugaruke muri afurika abantu bashika mirongo ibiri barapfuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ndwi zirangiye mu ruhagarara hagati y'amoko muri icyo gihugu ishyirahamwe mpuzamakungoni ryamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko rihagaritswe umutima n'amaraporo atangwa kuri kongo agaragaza ubwicanyi hagati y'amoko umuvugizi wa oni amuzune ko joe martin yamenyesheje ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imihari ibiri yitwaje ibigwanisho ikorera muri icyo gihugu amenyesha ko baronse amaraporo avuga ko mu minsi iheze hari abantu bahunze ku bwinshi ubusuma bwarakozwe kandi harabaye kunyuruzwa abantu n'abagore barafatwa ku nguvu injyane z'amoko abanyamahanga bigaruriye uduce tumwe tumwe tw'igihugu hamwe n'abahiganirwa ubutaka burimo ubutare byatumye hama haruru gutana mu mitwe hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo izo ntambara rero zikaba zimaze imyaka irenga mirongo ibiri mu makuru avuga kuri sudani y'efu ishyirahamwe mpuzamakungu oni rimenyesha ko abantu bashika ibihumbi mirongo ine bashobora kwicwa n'inzara muri sudani y'efu oni isaba impande zishamiranye mu ntambara kureka imfashanyo zikinjira mu gihugu ishyirahamwe rya oni ryita ku mfungurwa n'uburimyi ku isi fao ryamenyesheje ejo ku munsi wa mbere ko imiliyoni zibiri n'ibice umunani by'abantu ziyongereye ku bantu bakeneye imfungurwa byihuta ni ukuvuga abantu bashika ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana by'abanyagihugu ba sudani y'epfo ibyo bitigiri byavuye muri raporo yasohowe kuri sudani y'epfo aho icyo gihugu kimaze imyaka irenga ibiri mu ntambara yatumye ibihumbi by'abanyagihugu bata izabo mu gihe imfungurwa zimwe zimwe zimaze gushikira abanyagihugu izindi ziracyazibiwe n'abariko baratana mu mitwe amakuru kuri misiri igihugu cya misiri kirahakana ko ataruhara gifise mu yicwa ry'umunyeshuri yamuka mu gihugu cy'ubutariyano yari yagiye muri misiri kugira ubushakashatsi mu by'amashuri umushikiranganji wa misiri w'intwaro yo hagati yarahakanye ejo ku wa mbere ko misiri atariyo yishyuye umunyeshuri yitwa giulio regeni wo muri kaminuza ya cambridge yo mu bwongereza aciwe ibihimba by'umubiri ikiziga ciwe catowe itariki zitatu z'uku kwezi kwa cumi na kabiri guheze muri misiri abaharanira agateka ka muntu bamenyesha ko yafashwe n'igipolisi cya misiri mu nyuma kiramukubagura leta y'ubutaliyano yamisaba ko leta ya misiri yokwemera bagafashanya gutohoza uwamwishe ariko gushika ubu ntibirakunda amakuru avuga kuri turuki impunzi zishika mirongo itatu na zitanu z'abanyesiriya zarafuye kuwa mbere igihe ubwato zarimwo zivuye muri turukiya zija mu bugiriki bwibira mu mazi yo mu kiyaga aegene abasirikare ba turukiya bajejwe kugenzura inkengera z'ikiyaga barashoboye kurokora impunzi ndwi mu gihe ubwato bubiri zarimwo bwibira bugeze ku nkengera z'igihugu cya turukiya ubwo bwato uko ari bubiri bwariko bwerekeza mu izinga ry'ubugiriki ryitwa Lesbo nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cya Turukiya gushika ubu abantu bashika amajana ane nibo bamaze gusiga ubuzima muri ayo masanganya kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo muhora uva muri Turukiya uja mu Bugiriki ukunda gukoreshwa n'abanyesiriya bahunga intambara y'abasivile muri ico gihugu hamwe n'intambara y'umugwi w'intagondwa ya leta ya kiisilamu kuri siriya kandi abagenduzi b'ishyirahamwe mpuzamakungoni bagiriza igihugu cya siriya kwica ku bwinshi abanyagihugu bacu kiba cagize imbohe mu mabohero ishyirahamwe mpuzamakungoni rimenyesha ko ari ibyaha bihanywa n'amategeko mpuzamakungu amatohozwa yakozwe n'abagenduzi ba oni yashimikiye ku buhamya bwatanzwe n'abanyagihugu bashika amajana atandatu bacitse ku icumu hamwe n'ababonye ingene ubuzima bumeze mu mabohero yo muri siriya Siriya iyo raporo ya ONU imenyesha ko leta ya Perezida Bashar al-Assad yigeze gufunga abantu baharugwa mu bihumbi igihe kanaka abandi bazimanganye inyuma yaho bafatiwe abandi batwarwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho oni yagiriza leta ya Syria kwicisha imbohe inzara abandi bakabareka bakicwa n'indwara abandi ntibavugwe ibikomere ayo matohoza yakozwe mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza turasubira mu kanya gato radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere duhere ku nkuru yerekeye uburundi aho abana babiri baraye bapfuye batewe gerenade muri komine ya nyabitsinda mu ntara ya gitega abandi babiri harimo uruyoya rumaze indwi imwe ruvutse na nyina wago barakomeretse cyane bakaba bariko bavurirwa mu bitaro by'ahitwa ikibuye mu ntara ya gitega iyo gerenade bayiteye hagati muri bo aho bariko barafungura mu bifungurwa byo mu ijoro mu gipolisi bavuga ko bishobora kuba bifitaniye isano n'amatongo yamara abajejwe intwaro muri iyo komine bavuga ko bataramenya imvo z'ubwo bubisha ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu fidel d'antoine sabimana nk'uko bimenyeshwa na bukuru maricelina musitaneri wa komine nyabitsinda iyo gerenade yatewe mu gihe cy'isaha zitatu z'ijoro ikaba yatewe mu rugo rwitwa jean claude misaga aba ku mutumba wa gatare gasenyi hafi y'isoko irahitwa imuhazi musitaneri bucumi maricelina amenyesha ko mu gihe umuryango wa jean claude misago wari ko urafungura ibyo mu ijoro bitegura kuryama ariyo gerenade yabagwamo uko byagenze hari saa tatu hanyuma twumva gerenade iraturitse turondera aho iturikiye rero ibyo turaraba hari igihe senkisa metero yaho nsanze nto hanyuma rero turazi dusanga byabereye mu muryango witwa misago haca hitaba imana bagiye umwe yitabye imana ashyitse ku ivuriro ritoya ry'umuhazi ubundi bamaze kumutaransifera bakamujyana ikinyinya hanyuma bamuca mu rungikiye kikanira mu gihamagara undi mudamu afise n'uruyoya yarashoboye gushika ikibuye ari mu bitaro umwe yari umusore w'imyaka nka cumi n'umunani uwundi yari umwana w'umukobwa w'imyaka nka cumi n'ibiri umubyeyi waho nawe nyine ari mu bitazi yitwa uwo mudamu yitwa ndayisenga dioderine mugore wa misago musitanteri wa komine nyabitsinda bucumi maricelina avuga ko atoshoka avuga ico uwo muryango woba wazize kuko ico gihe na serugo atari bwatahe ko yari agiteramiye mu kabari bucumi maricelina avuga ko amatoza yatanguye kugira ngo bamenye abo baba bakoze ico gitero kwa Jean Claude Misago abagabo babiri bakaba bafashwe kumvo z'amatotsi bara abantu mumenyereye mu karere canke bara abantu bameze nk'abashasha harimwo umwe mushasha mu bo twitwiketse muri ayo masaha bariko barahatemberera ava mu kayanza uwundi yari umenyerewe muri ako mu karere mugabo ntiyarazwi neza oya ntiyarazwi neza yarazi nk'umuntu ashobora gukora ikibi cyangwa akajya misiyo y'abantu akabagirira nabi eduard mukoko komiseri w'igipolisi mu ntara ya rwigi aremeza ifatwa ry'abagabo babiri bikekwa kuba aribo bakoze ico gitero umwe azwi ku izina rya sinzi umunsi alexi akaba asanzwe ari mwene se wabo wa misago jean claude nyene gutegwa hamwe na aburahamu barutwa nayo mu gipolisi bakamenyesha ko ku nkuru bamaze kuronka vyoshoboka ko uwo muryango uba wazize indyane z'amatongo mu gipolisi bakamenyesha yuko uretse inzoga ziyayura umutwe zinyobwa muri iyo komine nka kanyanga na murakajari ahandi ngo iyo komine yari isanzwe itekanye mu ruyigi fidel d'antoine sabimana ku bw'ijwi ry'amerika
tuve mu burundi tuze mu rwanda aho ejo ku munsi wa mbere ariho mu rwanda hose hatanguye amatora ku bayobozi b'inzego zo hasi bamwe mu bitabye ayo matora ntibishimiye icyo bise amanyanga mato mato yagaragayemwo kuko bavuga ko hari aho batoye abo batihitiyemwo eric bagira ubusa yakurikiranye amatora yabereye mu ntara yo mu manuko mu karere ka kamonyi no mu gisagara ca kigali mu karere ka nyarugenge uretse kubona abantu bateranye bamwe ku mirongo abandi mu matsinda bajya impaka ku mukandida cyangwa bahita babemeranywaho naho ubundi nta kirango na kimwe cyashoboraga kugaragaza ko uyu munsi mu Rwanda habaye amatora ku nzego z'ibanze yewe habe n'indirimbo zigendanye n'amatora ko twageze mu ntara y'amajyepfo no mu mujyi wa Kigali bitandukanye cyane n'andi matora yagiye yaba mu minsi yashize mu murenge wa Kigali ka kagari ka Shere mu karere ka Kamonyi hateraniye imidugudu itandatu ni amatora yatangiye akererewe ku isaha ya saa yine n'igice za mu gitondo kwari ukwiyamamaza ku mwanya runaka cyangwa kwamamaza abakandida ubishatse agatorwa n'utabishatse akavuga impamvu aya ni amatora mu buryo butaziguye yabaye mu bwisanzure dufashe nko ku mudugudu wa kigarama ku mwanya w'ushinzwe amakuru bawutoreye ubugira kabiri habura uwutsindira uruhande rumwe rwashinja urundi mu ruhame amanyanga amenyerewe ku kizwi nko gutekinika mu gihe ababaraga amajwi bo bemezaga ko abakandida banganije ibyo ku murongo nibyo dushaka ntabwo byaducanze ahubwo bari kwiba amajwi Eh, bari kwiba amajwi iyo umuntu tudashaka afasha kuba tuyobora uko dushaka tombo bari kudutekinika bigende uri umunyamakuru ndabizi ibyo bareke dutore bitunyure bagombaga kwitabaza yego na oya ku bakandida bombi ku mwanya w'umunyamakuru mu mudugudu akaboneka ariko rubanda baratsemba ni impaka zasojwe n'ushinzwe ibikorwa by'amatora asaba itora ritaziguye ubugira gatatu nibareke dusubire ku murongo hariya Eh, bareke dusubire ku murongo nawe uhari ubyirebere nawe uhari ubyirebere bwa gatatu tuzasubiraho rwose Eh.
byarangiye bwana siriro nsengimana ariwe utorewe umwanya w'umunyamakuru ku mudugudu wa kigarama ku kamonyi twavuganye n'abari bamunambyeho amakuru burya niho ibintu byose byubakiye kuko amakuru niho umuntu amenyera ibintu byose akamenya aho umuntu ashobora kurengana cyangwa aho atarengana iyo adatorwa nyine twari gutora uwo uwo bemeje ariko natwe baye ngombwa ko tumutoye kubera ko tuzi ko hari icyo azatugezaho tubyakiriye neza kabisa ubibwira- tuba biradushimishije Eh, kubera ko twashakaga ari we- ari we- ari we dutoye iri ni hamwe rya demokarasi kabisa bari baryishi ariko barari- bararisobanuye neza ntabwo ari kuri byikanye bagaragaje uyu nguyu ubaze uyu muhande uruhande atandukanye n'uriya batandukaniye aya ntabwo nshaka kumfata amajwi menshi ariko si nyir'ubwite nawe wagiriwe icyizere agatorwa bivuye ku rati rwose ndishimye cyane bitewe n'icyizere abaturage b'umudugudu wa kigarama wanjye bangiriye abaturage bamaze guhumuka imyaka itanu ubuyobozi bwawe buriho buriya barashishuje cyane muri aya matora kandi hagomba kubanza kurebwa niba umukandida wamamazwa cyangwa wiyamamaza nta mizero afite aha bagiye baca muri humye bagenzi babo bagatorwa rubanda basigaranye ishavu umukecuru araburana amafaranga abantu mirongo inani by'ishyirahamwe bariye none mwebwe muramutoye abakecuru barimo kurira bati bamutoye bate ku kibi tutabibonye turimo kuburana tugeze mu bunzi ngo ibyo ni ibiki
muri rusange abashinzwe ibikorwa by'amatora kuri site ya musheri ku kamonyi babwiye ijwi rya amerika ko amatora yagenze neza yewe kuva twagera aha mbona imigendekere y'amatora yacu yabaye myiza ko abaturage batoye neza ni ukuvuga ngo igikorwa cyacu muri make turabona cyagendenze neza kuri site yacu ubwo byari byifashe bityo mu ntara y'amajyepfo mu karere ka kamonyi i kigali mu karere ka nyarugenge rweza amenyo mu mudugudu w'indatwa naho ntibumvikanye ikintu kiri kuba hano abantu biyamamaje dutora umukuru w'umudugudu karimusa none amatora babonye arangiye baravuze ati ngo musa ngo nimba afite imiziro ko batabivuze amatora atararangira babonye turangije amatora babona kubivuga nicyo kintu kitubabaje yewe ndabona ibintu biri kuba hano ari na politike sinzi iyo politike nimba ari ari iki Eh?
sinzi icyabiteye hari umuyobozi umwambye ngo ntiwiyamamaze ndaceceka abaturage barambye bati ni tutagutora turahagarika gutora twitahire twese twigumure ubwo mpitamo kubahiriza ibyifuzo byabo aya ni amatora rubanda bahamya ko agamije demokarasi n'iterambere kuri iyi nshuro ya mbere mu matora y'inzego z'ibanze hatowe komite nyobozi y'umudugudu komite nyobozi y'urubyiruko abajyanama bavugira imidugudu yabo mu kagari n'abagore bazahagararira abandi mu nama y'igihugu y'abagore ni amatora ateganijwe kuzarangirana n'intangiriro z'ukwezi gutaha kwa gatatu akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukivuga kuri ayo matora y'inzego zo hasi yabaye mu rwanda umumenyeshamakuru asumuta kaboyi nawe yayakurikiranye mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'u rwanda kigali umujyi wa kigali aho ijwi rya amerika ryabashije kugera mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro no mu murenge wa kimironko mu karere ka gasabo mu masambu y'abaturage bari benshi uwashakaga gutorwa akenshi yamamazwaga na bagenzi be abiyamamazaga ubwabo ntibari benshi gusa uwo abaturage bahurizagaho akenshi yahitaga yemera kujya mu bakandida ariko bakurikiranye aya matora mu mujyi bemeza ko nta marushanwa agaragara yari arimo ntabwo ari ibintu barwanira cyane cyane ko mu mujyi buri wese aba abyuka ajya kwishabikira uko abonye ubona ari ibintu bata- badatezemo inyungu ariko inyungu iba izaza nyuma abahagarariye amatora nabo bemeza ko amatora yo mu mujyi wa kigali atandukanye n'ayo mu cyaro ari nayo mpamvu mu mujyi usanga abantu batarwanira ubuyobozi bitewe n'imiterere y'akazi k'abanyamujyi uyu ni madamu murekeyisoni francoise uhagarariye amatora mu kagari ka nonko mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro mbogamizi mu mujyi ni akazi eh, ni shuguri zitandukanye zo mu mujyi abantu bafite imirimo myinshi abantu bafite inshingano nyinshi ijwi rya amerika ryanyarukiye no mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba mu mirenge inyuranye twasanze abaturage aribo bafata iya mbere mu kwiyamamaza abanenzwe bakabibwirwa ku mugaragaro hari abiyamamaje bitewe n'uko twa- tubaziho ubunyangamugayo bukeya ntitwabasha kubatora ubu ntabwo watora umuntu nta kintu azakugezaho umuntu ushinzwe umutekano twarebye dusanga nawe ubwe ashobora kuba yaduteza umutekano muke twe twamwanze dutora abandi kuko dufite ubu amatora y'ubwisanzure mu duce tw'ibyaro abaturage bifuza kwiyamamariza kwinjira mu buyobozi bw'inzego z'ibanze ari benshi gusa rimwe na rimwe bahuraga n'inzitizi yo kutamenya gusoma no kwandika ubu noneho amashuri yakubereye inzitizi ya mbere inzitizi ufite angahe wowe nta na rimwe iyo uza kuba ufite amashuri wumvaga nawe wajya kuba nari kujyayo Eh, nari- nkatwe ntabwo twajya hejuru y'uwari uriho twarebye uwagira abandi akamaro none se ubu waza ukantura ikibazo nka- nkagikemura ute nta shuri na rimwe mfite gusoma no kwandika bihura ihe no kuyobora Bi- birahuye kubera ko ubwo mujya mu ntuze mu mahugurwa bakavuga ati buri muntu nafata ikayi ibyenda yandika ibyo amahugurwa yatanze utazi gusoma no kwandika yakayi wayishyiramo icyo utazi ubu rero mwitinye ntabwo mushobora kujya muri iyo myanya reka da wayijyamo gute se utazi gusoma no kwandika de bafite kohereza nk'igipapuro ku kagari cyangwa ku karere mu mudugudu niba kinyorezaho ndi umuyobozi se nzamenya nsoma mu ikimbwira iry'abaturage uyu munsi nta kiruhuko cyari gihari ariko ubwinshi bw'abatorwaga bwatumye hari aho amatora arangira mu ma saa saba na saa munani bikagora ko abantu bahita bajya ku kazi aya matora yakozwe abiyamamaza bajya inyuma y'umukandida abashinzwe kubara amajwi bakemeza ko uwatowe ari uwarushije mugenzi we amajwi ni amatora benshi bemera ko nta banga ribamo kuko byoroshye kumenya uwagutoye n'utagutoye ariko nanone ni amatora atabamo uburiganya kuko abashinzwe kubarura babikora imbere y'abaturage bose ku buryo nta kwibeshya kwabaho asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mbwira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
leta zunze ubumwe za amerika zibicishije ku biro bijejwe kurwanya indwara hagati mu kwezi kwa mbere byashikirije ubushikiranganji bw'igihugu cy'ubuganda bujejwe kwitaho amagara y'abantu buri i kampala inyubakwa ya laboratware yo gupimiramwo indwara icegera ca ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu gihugu ca uganda trish mahoni hamwe n'umushikiranganji w'igihugu ca uganda ajejwe amagara y'abantu nibo bari bahagarariye ibirori vyo gushikiriza iyo laboratware umugambi wo kubaka iyo nyubakwa y'igihugu izokoreshwa mu gupima indwara ariyo bita laboratware watanguye mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri igihe ubwo bushikiranganji bwasaba ku biro vya leta zunze ubumwe za amerika bijejwe kurwanya indwara no kuzikingira bifasha mu gikorwa cyo kubaka iyo nyubakwa kugira ngo ingorane zijanye n'utwigoro two kuvura abanyagihugu zitorerwe umuti umutahe wo kubaka iyo laboratware watanzwe n'ibiro byo muri leta zunze ubumwe za amerika bijejwe kurwanya indwara kuzamirira kure hamwe no kurwanya ikiza c'indwara ya sida bita pepfar igikorwa cyo kubaka iyo laboratoire cyatwaye umutahe ungana n'amadolari miliyoni icenda z'abanyamerika muri iki gihe iyo nyubakwa iramaze gushikirizwa ubushikiranganji bw'igihugu cya uganda bujejwe imigenderanire iyo nyubakwa bita laboratoire yo gupimiramo indwara izogira uruhara ruhambaye cyane mu mugambi w'igihugu cya uganda wo kurwanya indwara kuko izofasha mu gikorwa cyo gutora indwara kuzigwanya hamwe no kuzikurikiranira hafi maze ivyo bikazotuma igihugu ca uganda gitera imbere naho intumbero ya mbere iyo nyubakwa ari ugupima indwara ya sida gukingira abana bari mu nda za banyina kugira ngo ntibandure umugera wa sida n'abandi banyagihugu bose bafise izindi ndwara bazohakura akarusho iyo nyubakwa rero irerekana ko amerika ibandanya gukorana n'abanyagihugu bo mu gihugu cya uganda kandi irerekana ko leta zunze ubumwe za amerika ziyemeje gufasha igihugu cya uganda kubaka akazoza kaco nk'uko icegera cya ambasaderi trish mahoni abivuga agira ati tuzobandanya gukorana na leta ya uganda hamwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri myaka iri imbere mu gukomeza uburyo bw'igihugu cya uganda bwo kwitaho amagara y'abantu
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha yamara imbere yaho mbona mugenzi wacu aloyes bigirimana agarutse muri studio kugira atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyes
amakuru twabashikirije muri leta z'ubumwe za amerika abakandida bari ko barondera guhagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za amerika amatora azoba mu kwezi kwa cumi na rimwe bariko barazunguruka mu bice bitandukanye byo muri leta ya new hampshire bariko bariyamamaza kuri wa kabiri niho hatekanijwe kuba amatora ya mbere muri iyo leta mu bakandida bava mu migambwe y'abademokarate n'abarepubulike amakuru kuri leta iharanira demokarasi ya kongo abantu bashika mirongo ibiri n'umwe barapfuye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ndwi zirangiye mu ruhagarara hagati y'amoko muri ico gihugu ishyirahamwe mpuzamakongoni ryamenyesheje ryo ku munsi wa mbere ko rihagaritswe umutima n'amaraporo atangwa kuri kongo agaragaza ubwicanyi buri hagati y'amoko injyane z'amoko abanyamahanga bigaruriye uduce tumwe tumwe tw'igihugu hamwe n'abahiganirwa ubutaka burimo ubutare byatumye hama hari ugutana mu mitwe hagati y'imihari yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa kongo intambara zimaze imyaka irenga mirongo ibiri muri sudani y'amajyepfo ishyirahamwe mpuzamakungoni rimenyesha ko abantu bashika ibihumbi mirongo ine bashobora kwicwa n'inzara muri sudani y'epfo oni isaba impande zishamiranye mu ntambara kureka imfashanyo za oni zigashikira abazikeneye mu gihugu ishyirahamwe rya oni ryita ku mfungurwa n'uburimwi ku isi efahu ryamenyesheje ejo kuwa mbere ko miliyoni zibiri n'ibice umunani by'abantu ziyongereye ku bantu bakeneye imfungurwa byihuta ni ukuvuga ibice mirongo ibiri na bitanu ku ijana by'abanyagihugu ba sudani y'amajyepfo muri misiri naho igihugu cya misiri kirahakana ko ataruhara gifise mu iyicwa ry'umunyeshuri yamuka mu butariyano umunyeshuri yari yagiye muri misiri kugira ubushakashatsi mu byigwa by'amashuri umushikiranganji wa misiri w'intwaro yo hagati yarahakanye ejo ku munsi wa mbere ko misiri atariyo yishe uwo munyeshuri yitwa Giulio regeni wo muri kaminuza ya cambridge yo mu bwongereza aciwe ibihimba by'umubiri amakuru kuri turukiya impunzi zishika ibihu zishika mirongo itatu na zitanu muramba barira z'abanyasiriya zarapfuye ku munsi wa mbere igihe ubwato zarimwo zivuye muri turukiya zija muri mu bugiriki bwibira mu mazi yo mu kiyaga citwa aigene abasirikare ba turukiya bajejwe kugenzura inkengera z'ikiyaga barashoboye kurokora impunzi ndwi mu gihe ubwato bubiri zarimwo bwibira bugeze ku nkengera z'igihugu cya turukiya ubwo bwato ko ari bubiri bwari ko bwerekeza mu izinga ry'ubugiriki ryitwa resbo nk'uko bimenyeshwa n'ikinyamakuru cya turukiya kuri siriya nyine abagenduzi b'ishyirahamwe mpuzamakungoni bagiriza igihugu cya siriya kwica ku bwinshi abanyagihugu bacu kiba cagize imbohe mu mabohero
inshuti mwakurikiranye ibiganiro twari twabateguriye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.